fiihaa min kulli daabba marawaan dachirra deemuu rabbiin dachii keessatti facaase hiikoo ayata san itti himnaya wabassa facaase fiihaa dachii keessa min kulli cufa daabbati waan duyda dachirra tiratuu hedduu rabbiin dachii keessa facaase hedduu waan dachirra tiratuu dachii keessa facaase mee maal fa'a jedhee gaa hadiisichi kuni nuuf addeessuuf taa'aya عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب رسول غرسا غدو دغايج رسول غرسا غدو دغاي على المنبر منبر الرابته رسول غرسا كنو دغايج يقول نجد رسول غرسا سان كيساتيا اقتلوا أجيسا الحيات جوّوان أجيسا جد اقتلوا أجيسا الحيات جوّوان إفرا أجيسا جوّي أجيسا واقتلوا أمس أكسم أجيسا ذات طفلتين صاحب تراري لماني أجيسا جد صاحب تراري لماني وهو الذي على ظهره خطان أبيضان kadirra isaa duuda isaa kana gubbaa haxxiin lama taraarri lama adiin jirtu jawwee akkasillee ajjeesaa jira akkasi adii gara kaaniin addeen akka waan gurraacha gara kanaan addaatu sallee ajjeesaa wal abtari isa murquu tahe sanillee ajjeesaa jedha murquu jechuun ka eegeen qabdu murquu jechuun alladhii laa zamba lahu ka eegee hin qabne yookaan ka eegeen isaa xiqqoo dundumaa jechuudha jawwee eegee hin qabnellee akkasii sanis ajjeesaa hagam amma jawween hayyaa ajjeesaa jedhe zuxxuflateen saahiba taraarrii lamaanii adaadii kataate kaduuda gubbaa qabu ajjeesa wal abtari murqullee ajjeesaa jedhe murqu inna shaanii aka huwa alabtar jedhe rabbi abtarii sanuma bar murqu jedhe murqu ajjeesa murquun achi isa hundee hin qabne jechuu isa hundee ilma kan qabne ka asii kun ammoo hundee hin qabu dubura hin qabu wanni eegee hin qabu maaliif jennaani fa'innahumaa bar jarri tun lamaayya jarri tun lamaa fa'innahumaa jarri tun lamaani shawween adii taraarri adii qabu sun murqichi kun yaxmisaani ni balleessanii albasara ija namarraa balleessanii sitti waa biifanii wanni isaan sitti biifan suni nuura ijaa waa gartu sana sirraa balleessiti ثم إساني سبيبنني إساني نغرتو بلا متات يا رب نبال ويس تسقطاني نبوسا غرا كيسا الحبل ألفا دبرت اللي بوسيا دبرت اللي ويستسقطاني نبوسني الحبل ألفا إذا نظرت إليهما الحامل إسين غرا قبض يو سلمان لالتي غراب وجلب توبا غراب آه ذو الطفلتين والأبتر لأن الشيطان لا يتمثل بهما أكنا دلقا شيطان اللي جرت لم يفكاتوا دن دوجرا إجلين بلليستي مرقش كان في برش كوني ألفسني بلليسا إجسني بلليسا جائب أجيسا جل رسول جيسا قال عبد الله عبد الله انجر يم يجب أسير فبينما أسما أنين كن أطارد أرئوف جل ديمو جل uxaaridu jechuun ari'uuf osoo an jala deemu hayyatan cawwee takka liyaqtuluhaa akkasii ajjeesuuf osoo an jala deemu fanaadaanii natti lallabe jedhe fabeynamaa osoma aniin kun fabeynaa osoo an uxaaridu jechuun osoma aniin kun axulugulleen jettaan barbaadu kasillee jechuu dandeenya osoma aniin kun barbaadu maal barbaada hayyatan jawwee takka osoo an barbaadu liyaqtulu akkasii ajjeesuuf barbaadu fanaadaanii natti lallabe abuu lubaaba nan lallabe jedhame abbaa lubaabatu abdallaa ibnu umaritti lallabe bara abbaan lubaaba abdallaa ibnu umaritti lallabe abdallaa ibnu umar jawwee jalaa dheessitee barbaada kan darasiin jalaa dheessite sani ajjeesuuf ba barbaada yoo natti lallabe laa taqtulahaa jawwee san akkan ajjeefne naan jedhee nan lallabe jedhe faqultu إن جدين إن كسنا عن جنان حديثة في ذات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي قد أمر الأوان أجاج بقتل الحيات أجيسو جوئت رسول أجاج jecha rasuulaa fudhadhee ajjeesaa jedheen jecha keetii jedheen dhiyeessu فقال أبان لبابان جده إنه رسول مسنتنا هادورج بعد ذلك إيجا دران جوي أجيسا جده تأججي الرادوه عن ذوات البيوت صاحب ومن قال تران الأوه سي من هي كيسا قال تساني وهي العوامر بسي جراج فمت من كيسا تاتي الرادورج جده تمن كيسا وهي العوامر بسي من كيسا جراج فمت ساتي الرادورج hamana galtuu nama wajjiin hin tuqinii jedhe gurbaan tokko ajaa'iba sayya muslimtu qaba bakka sanatti bareechee qaba guyyaan gurbaan tokko gaafa gazwaa handaqsan inni aruusa ture nama dhihoo fuudhe aruusa keessa jiru isa aruusa keessa jiru duuba ka boolla achii qotan sani aruusa dhihoo warratti dabalamee gammachuu keessa jira haniimuun ka warri jedhuun san keessa jira duuba shahar alcasal beektaniimi isa keessa jira keessa jiru abboo rasuul as dhaabatuu dadhabe oroosa intala tana mee xiqqo ziyaarituuf as deebi'a jedheen dhaqee madiinaa achuma ganda dhaqee as deebi'a jedheeni aduwwillee sodaatee waraana isallee harka qabatee deeme amma yoo inni dhufu intalti hulaa dura dhaabata gadi dheessitee hulaa dura dhaabata isaa dhufu isiin alatti gache hun takka taate inni shakkiin mataa isaa keessa seene oho waan na dhoksitee qajeelchuu jirtaa jedheen waan na dhoksiteetuma fireendii wahii qabaattee qajeelchuu jirtatu mataa isaa keessa seene waraana waraanuuf isitti fudhate nan ajjeesini innama farartu min alhayya bar jawween mana keessa jira waraana yaa abbaa mana kiyyaa womaana shakkitee nan ajjeesini jawwee kana dheesse jedheen jawwee kana dheesse jedhu duuba sahaabdichi gaa fuudhee jawwee sanii dhaye fa wallaahi laa adri gargar hin beeku jette ajjeecha inni jawwee dhayeetu dura tahe moo du'iinsa isa dura tahee gargar hin beeku jette isa dafee jawwee dhayee miin ka mana keessa galu san ajjeecha jawwee san du'a jawwee santu dura tahe moo du'a eegoo jaarsa kiyya dura tahee gargar hin beeku jette Kanaafuu awaamir jechuun jinni isiin mana keessa nama hojii jiraatti guyyaa sadii itti lallaban deemi nurraa bahi jetteeti ba'aada guyyaa sadiitiin eegas harkatti fudhatta malee harkatti fudhatu hin dandeessu. Isiinuu ka mana keessa jiraattu seeraa san jinni isa hin baatu jechuudha. Deemi nurraa jedhanii guyyaa sadii. Maal jettan? ee nurraa bahi jetteen hadhattee baatu ofirra yoo baate baate guyyaa sadii ammoo yoo ajjeefte jinnii yoo suma dhoofte si ajjeefte jechuudha ta mana keessa galtu ofitti hin tuqan ta mana keessa galtu tana ifitti hin tuyxu ajjeechaa inni jawwee ajjeese dura moo ta isa duraa gargar hin beeku akkasi xoroostichi suni yaa subhaanallah akkasitti gara malee ta'e rabbi araaramu sahaabaa rasuulaa silaa khayru maalil muslim irra caaltuun qabeenya muslimaa غنم رئيته التئهات رجالا قبيلنا مسلمة رئيته رئيته التئهات يتبع بها كإسيسا إني ديمو شعف الجبال قبا غارا ديمانينيا بين بقتا الرجال ونمين مسلمة هراته فئو غنم رئيته التئهات يتبع بها إسيسا قبتي ديما شعف قبا الجبال غارا رئي مدكو سي قبتي قبا غارا تغلي akka diin isaa irraa hin banne akka ilmaan isaa irraa hin banne akka diin isaa hin banne akkanuma zamana akkasi dhufaya zamana namni fooqii magaalaa kana keessa fasaan heddummaatee bahee hono qawmiin luuxu argamte ka biraa gaa gana namni keessa baha jechuudha gana irra jamaatuuf deeme gana عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول نجد راس الكفر متان كفر نحو المشرق غرب بها كان تاجر gosa rabiicatiif mudaraan akeeku jira yeroo san rasuuli isaantu gara baha jiranii gosti lamiin sun akka malee hamtu mujrima mudariif rabiicatti akeeku jira warra kan mataan kufrii kunnu achi jedhee akeekamu rasuul mataan kufrii achi walfakru duuba if dhaaduufi والخلياء بوني في أهل الخيل والرفرضوت والإبل قالاك الستات يكون هذا إساني فيه كوني والفقر إفداد يجوب والخلياء بون نما تفتي بون في أهل الخيل والرفرد أو كيست تاتو والإبل والرجالا كيست اللي تاتو والإبل قال يتوقف nama tuffatan akka malee walfaddaadiina ammoo weeddunii ahlil wabari warra horii keessat taatu weedduun warra horii keessat taatu ammoo wabarri silaa aslitti warra gaalaa keessat taatu jechuu wayyaa ahlul wabar leysuu min ahlil hadar bal min ahlil badar badaw jechu ahlil wabar jedhaaniin ahlil wabar jechuun warra baadiyaa keessat taatu jedheen akkasin fassare keessa shariin akkasin fassare ammoo kitaabni keessan kuni akka inni itti fassare almuraadu bihim ahlul baqar jedhe wabar jechuun warra horii jedhee fassare keessan hiyya kun ammoo warra baadiyaa jedhee fassare akkaasan an durutti qara'e ammoo warra gaalaa jechuutti qara'eya sadeen wal dhabde ajaa'iba akka gootaan isintu beekaa wal faddaadiina akkanatti والمكثرون من الإبل كون اللي نكنا جد والرجال الراهب دمي فتول لي جد كان اللي جد فداد هو وهو شديد الصوت وذلك من دجا أصحاب الإبل والرجالة والرجالة كانت اللي فكيس قال جد شو كانت أكست سنة جد إسان هو اللي إسان موجد ويدوني والرجالة كيست تاس ويدون بيتني fiixeek jedhanii gaala weeddisanii weeddisaa nyaatan jechuudha weedduun isaan keessatti taatu wasakiinatu ziqiin ammoo fi ahli ganami warra re'ee keessatti taatu ajaa'iba isaanii warra re'ee hedduu qabu ziqii isaantu qaba boonallee homaan qaban ifdaadullee illaan qaban suullee ittakidil ganam fa'innahaa barakaa jedheen ummihaanee re'ee godhuma re'ee horadhu barakaa barakaa qabdi jedheen barakaa barakaa qabdi jechuudha re'ee tana wayyaa aanan re'ee yoo dhuyde haga akka akka aanan gaalaa kanatti sin qooqsan jechuudha qooqa guddaa fidanii boona sitti fidanii akkas sin godhan wayyoo isin re'een عقبة وعن عقبة بن عامر وعن عقبة بن عمرو أبي مسعود يدني نساء مكان كما جاتي عقبة إلما عمري أبي مسعود مكان كما جاتي قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا أكيك بيد يركسات نحو اليمن جرى يمن أكيك gara yamanitti achi akeeke faqaala al'iimaanu yamaanuun jedhe rasuulillah al'iimaanuun imaanni mansuubuun irkifamaa yamaanuun yamanitti achi irkifama jedhe ila ahli yaman imaanni gama warra yamanitti achi irkifamaadha haa huna gamana kunoo gama warra yamanii kanatti imaanni achi jire achi irkifamaadha warra yaman kana imaanni achi jire warra barakaati warri yaman kuni duuba akka warra ummata kaaneetiin wal qaba jechuudha wal qaba imaanni ahla hijaazaa jechuun illee nima jira makkaa madiinallee yaman tuuba alaa dhagaya innal qaswata jabeenni goggoginni qalbiidhaya innal qaswata goggoginni qalbii wagilaza furdinni alquluubi qalbiilleeni filfaddaadiina warra weedduu keessatti tahaya warra weedduu heddummaatu san faddaadiinni warra weedduu عند أصول بك هند أذناب الإبل إيجي قال سنتتايا عند أصول بك هند أذناب إيجي الإبل قال قال ورا إيجي قال جل ديمي ويدس سني أتشتتايا رينكو كوين قلبي حيث يطلع غرى رابه قرنا قابن الشيطان شيطان بك رابه سن في ربيع ومضرة ورا ربيعة يقول ربيعة مضرة كيف تتايا ورا بهايسا ربيعة muzara keessatti gosa jajjabduu yeroo san achi aduullee garasiin gadi baati achi keessatti tahaa achi keessatti ra'sul kufriin isaa jedhee rasuulli akkasitti hime jechuudha warra san keessaa mashriq keessaa kan inni baanu warra san عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم يودا جيتن سياها ايان سادي كاتا لكو يودا جيتا يا فرما لكو ينا فرما لكو يودا جيتن فاسأل الله الله كتا من فضله أرجو ما يسر ربي كتا هيا كوكو كوكو يو نجري أرجو ما يسر ربي كتا هيا فإنها لكون سرعة نقرتي ملكا ملائكة قرتي يو ملائكة قرتو كوكو كوكو ملائكة قرتي دعا برا كيستي لكونا إلى ربنا يوزين هل كان سنتي صلاة سينما دمك في رسول mana keessaa kokokooko aan nuti jitee riibaa nu kaawwate battuun tuni jedhinaanii salaata nama dammaqsiisi khayri siyyaa malaayikichallee garte ajaa'iba ajaa'iba وإذا سمعتم وقوا أمو لقيتن nahiiqa iyyansa alhimaari harree yoo dhageessan jedha harree iyyitu harreen iyyiti miti harree iyyitu yoo dhageessan fatacawwaduu billaahi rabbitti maganfadha min ashayxaani shayxaanarra fa innahu harreen sun ra'aani erge shayxaana shayxaana arge yoo iyyitan harree shayxaana agarsiisa waa waa waa waa jettee itti iyyiti so namni maruu akka harreen itti iyye shayxaanni bakka dhawuu hin qabu harreen itti iyyitee nu ammoo weelkaaf jenniin ajaa'iba nu harka dhoofneef jechuudha itti harree shayxaana yoo gara itti iyyitee bar buut buut buut gootee itti iyyiti bar biyya gartanii miti akkasit itti iyyiti jedhu inna huraa shayxaan arga yoo shayxaan arga akkas itti iyyamu eessa deemte jetteen shayxaan itti guddaa وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أوديف قال فقدت إني أبام تجد أمة أمني تك من بني إسرائيل بني إسرائيل ركتات أبان جد وقوسوا ما تكت بني إسرائيل أبان دكت ومكان تاتي أمة متوكو بوتو دبنيبا لا يدرى إن بيكم ما فعلت والنسين دلائد إن بيكم أكل مدن دبوتو كبن إسرائيل دبا يو غنم الفاتا داو تاوم تانا غنم يو دبجا كم جتا جم ومن نكس مد دبا بني إسرائيل كاتي بيت وغند أتي بيت بوتو دكت دبا مجد نسو وإني لا أراها أن أرمسا إياد إلا الفأر هنتوتا تججير بني ملي وان برا رياض بيت غند بوتو نمان دركو بقبني yoo ganama lafaa kaawwata kan jiran maaltu keessa jiraan tu kan jira laaqabna wala wallahi rabba jabala hantuuta rabbiin hantuuta jijjiiree namni dubbattuun tokko jiru hantuuta ta'e hantuuta jijjiiramanii malee waan biraa yaadu idaa gudii alaa hal albaanu ibili yoo isaaf kaayame aanan gaalaa lam tashra min dhuydu jedhe jaalatti ga yahuudaf nasaaraan aanan gaalaa hin jaalatanii foon illee hin jaalatanii hin dhuydu yaantuunniya wa idaa gudii alaa hal albaanu shiyaa'e yoo isiif ammoo aanan re'ee kaayanii shariba fudhuuti jedhan ajaa'iba hantuutatti jijjiiramtee malee yaa rabbi nu baas allah yaa rabbi nu baas nu hin galla qawmii kanaa kee jiru yaa rabbi dha insha allahu azaaba akkasii rabbi nurraa haa qabu aga nama waan biratti rabbi nama jijjiiru kuni isatu haqa kule eenyu gaafatta eenyu gaafatta hantuuta gaafatta duuba fahaddastu ni odeesse jedhe abaan hureyraa حديث كان كعبا كعب التوديس كعبا كعب التوديس لا أراها إذا لم يجد أبا هريرة هنتوتا جزيرة من ملي يعني دوبا ما حدثت فحدثتني أوديس كعبا كعب الأحبار إذا كانت في أوديس جري حديثك في أوديس دوبا أوديس ناني شيخ يهودا بودا أبو أرمي سوني كيهودا كأبا مسون إني هنتوتا تقول أول إيه كانت في أبا هريرة فقال أسمعت أسمعت أأنت سمعت النبي يقوله نانجر دوبا قال أبو هريرة فقلت له فقال لي نانجر كأبر أحباركم أأنت سلعة سمعت النبي رسول لقيت يقول وككرك جبل قال نعم إيهن قلت نعم إيهن لقيت قال هريرة في الرانها سوي رسول مرة لقيت رسول مرة لقيت فقال لي مرارا اتدد بإيه مرة هدوك عبين كنا نانجر جبل فقلت ni marraa hedduutu deddeebi'ee na gaafannaani faqultu lahu isaan jedhe jedha abbaan hureyran afa aqra'u tawraata sila ani tawraa qaraa agasirra tawraa qara'ee akka kan kee ilmii biraa himuu beekaa jedhee waan rasuularraa dhagaye yoo taate malee sidi gale afa aqra'u tawraa qara'aan jedhee eessaa ilmii fidee hima jedhee si ka tawraa beeku kan tawraa hin beeku ilmi rasuularraa qara'e qofa beeka sila tawraa qara'aadha seetaa akka kan kee jedhee na ilmi rasuulaa sitti himu jira marra yeroo hedduu marra deebitee na gaafate رسول الله رجعت جنة نيرة دبينا إيه جري رسول الله رجعت بجري فقال لي مرارا يا روح دود دعاء رسول الله رجعت إيه إيه إني قابي تدوم بسناني فقلت لي جري أفاق توراة قرأ سيدة أن كتاب توراة بيك أنا سيدة وما رسول الله رجع ملي وان برا بيك إسرائيل مي برا بيك أكان كي توراة مد إنها سوا قرآن في توراة مد إنها سوا تكتبه قرآن ستي مجري سرنا قبل بون قبل نرى قبل بون قبل جواب irraa deebisa idaa waqa'a zubaabu baaba wogguu argame teessisti fi sharaabi ahadikum dhugaatii tokkoo keessan keessatti yoo argame falyaghmishu isa haa lixxisiisu tiyya gadi lixxisiis jedheen haguma hafillee dhugaatii keessa wani bud gadumatti lixxisiise fa'inna bar fi ahadi takkaa janaahee goglaa tiitissaa keessa daa'uun dhibetu jira ofil ukraa ta'an keessa shifaamu fayyatu jira waa lamaan deema inni takka ta dhibeetiin deemaa takka ta fayyaa jira tafayyaa kanaan ruuhii fi tiksa ta dhibee akkana keessa gadi kaa'ee akka bishaan keessa dhugaatii keessa gadi leeyne kanaan istiksa jechuudha ka fayyaa sanaan ibsite kanar kanaa ala tambifata jechuudha yoo lachuu keessa gogulaan hin cabaamire kana ala tambifateeru wiimiitiin tiksa dhibee asii gadi cuudhani ka fayyaatu hin balleessu jechuudha hin bilisina qabsisiin. عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب يوتي تسبوي في شراب احدكم دغاتي تكوكي سني كيس يوبوي فليغمسوا اذا لتسيسان سهل تسيسو ثم لينزعه لينزعه يغنا كيس افوده دربوي لتسيس دربي وما دغاتي سنغن نايدا ميدوي ما انقذ ميديسين ارغت دغاتي ميديسين ارغت فإن في أحد جنائه تقوق بلا إساكي سداء لبي تجر والأخرى كان كيف شفاء شفاء جرا وأن لبي سمي إساسا دواء تقوت سلام تجر وتك اللي كبا بهانا كيف سوى بوت اللي وتك هذا مسمى في درب تمالي من ياتي يا الله وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر أرار من سيبو أمل امرأة مومسة انتلا انتلا muumisatiin gumna dalayyuu taate takkaa fi araaramu godhameera. Muumisaa jechuun intala zinaa dalayyuu. Intala zinaa dalayyu takkaa fi araaramni godhameera. Araarama argatte intalli takka. Si zinaa dalayyu akka malee. Akkamitti araaramni godhameef jennaan marras ni dhufte bikalbiin saree tokkorra dhufte alaaraa asii mataa rakiyyiin eelaa gubbaatti saree tokkorra dhufte. Alaaraa asii mataa rakiyyiin eelaa mataa eelaa eela ijaaramaa ta'e mataa eela ijaaramaa ta'e tokko gubbaatti saree tokkorra dhufte yaalhaatu ka harganu ni hargana harganu harganu beektani masa famasaluhu kamasalil kalbi jedhe rabbi famasaluhu jedhe kamasalil kalbi in tahlis alayhi yalhasi aw tasrukuhu yalhasi misaalli nama salii akka misaala sareeti ka harganu roobaate yoo ati darbatte illee hin hargan yoo ati darbuu dhiiftee mana jala dhaabattu illee saree kanuma godhate qadkaada saree harganuu garte qadkaada ka dhihaate yaqtulu saree san ajjeesutti alaa qashu dheebuu yaa dheebuun ajjeesutti dhihaate afaan eelaa gubbaa dhaabatee akkana godhate saree arraba baafte fanazacat ifirraa baafte kuffahaa duuba kophee isii ifirraa baafte ajaa'iba kophee isii ifirraa baafte fa'awsaqatuhu bishaan itti waraabdee in hiite kophee sanii بخمارها فوط إسيف هيدة فنزعت له من الماء فنزعت له ساورا بدوبة من الماء شان الراء ساورا بدوبة فنزعت خفها من رجليها ميل سراني بافت كفو إلى ما فأوثقته بخمارها جد دوبة الذي على رأسها حكست فوط مطر جروم خب إيسر هي تجد فنزعت من الماء دوبا إسا أبابته من الماء بشان الرأي استقت للكلب بخفيا من الركية فنزعت فرابت جتشوني أنا مراد أبابته له سريسا من الماء شان الرأي أبابته سيري خب إبابته بشان استورابته فوتا مطر فوته خب afaan afaan kophee gubbaa san akka bishaan hin jeenye gubbarra hiitee ilkaanitti qabattee eela keessaa ol baatee فرعي قد نيتي وبافتي فشكر الله عنها وغفر الله لها جل دلقا ما قسن الرجالة يسي شرمتم من بي كم تساني دلي مراتي دي تدي ملي سرعي جل ربي أرارمي في سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك